I salute on this uh, beautiful Tuesday afternoon, and I do welcome una to this program hook up on Inform Me International Online Radio. My name na Sandra Ikekwa. All our listeners when they are there, we recognize you now. and uh, appreciate una one say they dey there for us they listen to us and they follow us for this program yes for this program hook up we dey hook up people connect people for relationship when fit lead to marriage yes some people think say na joke na we dey no be joke o na for real and uh, we dey actually dey connect people for relationship when they lead to marriage and we don't also conduct so many uh, weddings uh, because of uh, this eh, program yes you be single when you dey out there and you dey search for this na the platform for you to dey hooked up to that loved one and you know so many people dey go the kind as in the kind of job wey dem dey do no dey permit dem actually to see people meet people dem dey work round the clock and always dey busy uh, dem no dey always dey get chance to come out especially men i don see so many men or when they also come to us when we don also assist when e be say the kind work wey dem dey do company work wey no dey allow dem come out eh, two four seven dem dey ah, for the company staff quarter dem dey there dem no dey always come house to come even see people when dem get family when dem get for house sake of say the kind nature of their job and uh, this kind people because of not be say e no dey their mind to dey married but they not get the opportunity to meet somebody why some people dey dem dey scared to actually trust somebody to say i trust this person i know this person dem no fit understand so dem no know who to talk to so most times dem dey come to us like this na the challenge wey dem get not be say no dey their mind but dem no know who to trust sake of say dem believe say for out there packaging too much dem no know who be who dem no wan fall in the wrong hands and dem dey come see counsel from our hand on who to and how to go about relationship and we don also help out and uh, eh, no be just anyhow people even pastors when we don also help out for this platform when they be say dem don dey married and they dey enjoy their marriage till now also and uh, recently i tell una say uh, one of our own for this program give birth uh, baby girl uh, you know say as dem dey born i mean na grandmother for inside so that's why they dey call mama g so na the truth be that so nothing say na joke na we dey uh, eh, will dey for real dey actually connect people for relationship when dey lead for marriage and no be just only singles we dey connect to both uh, widows and widowers we dey also connect them for uh, relationship when go wey dey lead to marriage and uh, dem say when person first marry before as uh, young person when e wan marry second time uh, wetin dem come dey call that one And na marriage now na marriage you no mean say maybe the way you take tie canopy and wear white gown una first do the first time as you don lost your partner now the truth be say when you connect to another partner now for old age for widow and widower e no mean say we go retire canopy do am as young people dey do marry. but you go settle the family make dem understand say this na na you and this person na e dey together now and agreement must always dey na e be the most important thing for our list here we get uh, um, somebody a lady wey be forty-eight years old na benin woman and uh, na teacher uh, for private school forty-eight years old woman and uh, in na teacher and na first daughter okay saying na first daughter and na teacher she be she be forty-eight years old she say she need somebody and the tribes wey she for need person na either benin yoruba or igbo person na im need uh, to hook up with say benin yoruba or igbo person na im need to hook up with we get um, 34 years old 34 years old uh, uh, man and na benin by tribe saying na tipa driver and also he need a, a relationship and uh, wey go fit lead to marriage we still get 41 years old Esa man 41 years old Esa man and uh, he na single uh, father of two say he need somebody when he go fit settle down with we get 56 years old widower 56 years old widower wey be asan and dem eh, don already get grown up children and in eh, a civil servant he need somebody when he go fit eh, settle down with we get 28 years old lady and this one say im dey for abuja im na graduate and he need somebody when dey god fearing we get uh, 31 years old benin lady wey be fashion designer say e need somebody wey get fear of god sake of say im too get fear of god we get 40 years old uh, benin man say im na driver and uh, e need somebody too when he need to dey hooked up with we still get uh, 41 years old uh, single mother of one 41 years old single mother of one in ina partly delta and partly benin ina single mother of one uh, baby girl and he say he need somebody when he need to settle down with uh, say uh, when he be small girl uh, na he take born that one uh, no be say na only that because that one he no come settle down again and i dey always dey talk am say person first born one no mean say something dey wrong with am because when you dey feel say eh the girl don first born one and no want am the one you say you want so wey your eye dey for don maybe don born ten sef but e dash suck away which means e dey born and dey throway dem ehem go don get ten get five the one you just see say na one e hold na that one even dey innocent pass because so many wey be say you see wey you think say dey uh, eh, dey dey no be single mother dey be uh, what dey call am uh, mother of uh, uh, murderer of babies they don throw away so many so they don born so many times only say they no keep the children so person born one pikin no mean say na offence say na him spoil pass or one thing one thing eh na so the matter dey and we still get a widow of forty-eight years old and uh, uh, he say he like to marry man of god widow forty-eight years old na benin by tribe he say he like to marry man of god even if person no be man of god wey be say dem dey call am pastor make the person near pastor as in true true true true man of god wen get fear of god well well say him like to marry pastor so that him go fit dey support the pastor work because him like to work for god that na the list of the persons wey we get for now and eh, like today wetin we dey try to talk about today on uh, um, relationship matter na whether you as a a a a boy a man you go fit marry the girl when e be say e dey senior to you na wetin we wan talk about today as a young man you come find out say you fall in love person wey your love go for put for hand na woman wey be say e senior you my brother how you see am how you wan take collect that love comot for hand na be the matter wey we wan talk about today because somebody call me recently say mama eh, he fall in love o oh. now say ah the love fall comot for im hand go fall for person wey e be say e senior am hand and the person no just senior am person don get one pikin na there im love come fall put now say my brother you for trace that love back o may you pick am back how come for where you just dey so the love dey fall na where person wey eh senior you na there go fall put na say the matter e get as e be o oh. um, eh, sake of say number one the person senior am so e come be like say na sugar mummy you know say na when person senior when person senior when woman senior man dem go say na sugar na mummy na im marry um na wetin happen be that so this time around the law come fall for person wey senior am hand and when i check the age when e take senior am na about five years na e take senior the person take senior am as a man so im now dey talk say the love don catch fire im no sure say what uh, fire brigade go fit off am so he no know whether na loss him dey loss or na trouble him dey or whether him dey safe na say my brother make you no allow the thing catch fire like that o oh, so that fire brigade go fit off am because number one na true say na you get the love na true say na this person wey senior you na e go catch am when e dey fall but i ask where you for dey come your parents wetin dem get to say dem go agree make you carry your love give person wey senior you na there na the question dey because when we dey try to take some kind decision we go consider many many things so you know say last time we dey talk about parents uh, acceptance wey we dey talk about um, uh, relationship courtship and all that we talk about parents acceptance say whether e good make e be say our parents dey give us their blessing for the relationship wey we dey try to enter because na from relationship na we dey enter inside marriage marriage no just dey happen kpasakpo overnight dem dey first dey establish relationship before we go say we enter marriage say e good make e be say their blessing follow us i give us examples of persons wey e be say dem undermine the role of their parents like e no matter and wetin happen to them the kind things when dem experience even for the good book i still give us example say see people when actually no honour their parents for that area see wetin dey experience see how dey take suffer how the thing take affect them so if you dey take up if you dey take that kind of decision say okay eh, you fall you fall in love the law come go fall for person hand when e senior you you go consider many things number one your parents because you wey dey carry the the girl dey come house remember mothers na dey dey always dey you know we wey be women because of we know how we take dey when we see woman wey dey follow our our son we dey dey whether na scared i go call am we dey dey careful we wan watch am because um, wetin dem dey call am um, animal e dey notice hunter for bush if e see hunter e dey know if e see say you dey waka your own you dey free e dey know but when e see hunter e dey always know say na hunter be this so we wey be women we know how we take dey that's why we dey always dey watch out for woman wey dey come the life of our son whether how this one be whether na person wey go fit take care of our son you know say i i don first treat that topic before maybe i go visit am again so the truth be say how wetin be the reaction of your mother when you dey bring in older person come say na this one you wan marry because the question when the woman go even think for her mind be say no be you choose am this woman e don charm you that's why you agree say for all the women wey dey for young people wey dey around you na this old one you choose to collect problem don start and because him believe say him son no go fit go so low to go pick this kind person he no go trust that woman so he go just dey fight the woman like wetin you take hold my pikin leave am so that problem don already start wetin you take charm my pikin remove am e go start with prayer anywhere wey anything wey wey you know say e dey feel e go make sure say e attack that woman and when e dey attack that woman e dey attack the relationship e dey affect you so you go reason am well na the problem where the problem dey na e be that number one this woman no only just senior the e no just senior the the the the boy e also get a child as in don first get pikin for another person one child so na there be the trouble now say e no know wetin e go fit do so i don tell am your mother accept am nice and good if your parents accept am dey tell give you the go ahead say maybe dem carry the girl sit down say my pikin sit down how come you old pass what you take small pikin dey do five years then they accept am because people dey talk say age na number if they accept am fine maybe she give her excuses or your son give her reasons they come find out say okay na so e be they say go ahead go ahead o oh. but if they object am no ever go ahead with that relationship just cut am off na the truth na im e be that because ordinarily na man na im e dey senior woman na man na the senior woman for marriage na man be the head so na him suppose be senior no be say the woman go come senior you inside on top of that one get pikin join am come be like say na person mama na as in e get as e be the story get k leg e no straight at all at all if to say maybe na just like a year or two na even take senior you e never even get pikin i go still talk say okay na just small fraction but but most times inside this kind story i don see where because of the woman feel say im senior you e no go get single respect for you because e feel say who dey talk even if dem call you husband may you no be mate that that thing don register for her head say i no be your mate that thing already dey her head she dey always dey she don already see you like that like you be younger brother age mate so e get where occasion dey arise that thing in her go rise like who dey talk but him forget say na husband na you be so e dey always dey bring about problem but e don e get one case one particular case wen me know i don fit use am do example for this program one particular case when i when i know i see i know when actually work out for this case the the woman senior the man the woman senior the man with about three to four years so when they enter into this relationship the man come as apprentice as worker for the woman office he come as worker to work with the woman he employ the man as a professional for him office but as dem dey discuss single and single as dem dey discuss the you know uh, uh, employer and the employee as dem dey discuss for office dey always come work every day dey come begin like each other I asosona the woman na like the man so because of that one i come dey dance to the man tune the man no actually like get am for mind say but things just fall into place like that and when the woman notice say this thing relationship wan establish here she come surrender the office to the man e no come dey ask the man how him take dey run the office He just leave the man make e just dey free so the man come dey run the office with free hands but na the woman office come be like say two of them na partner e come dey run am with free hands dey run am with free hands before you know relationship don dey established the woman come dey submit to the man they never marry e come dey submit to the man so when the man see am say ah table don turn the next thing na dem marry till date as i speak the woman submit to the man to the extent the man come be the boss of the place so when the woman even come get belle come sit down na boss dey go office because the woman no see the place like her office again like na the man dey in charge cause na the same field dem dey na him dey in charge me i fit go anytime i fit employ anybody but today if i tell you say that sacrifice oh god don so promote dem they don even close that office they dey on a different level entirely for life on a higher very high level as we speak right now why the thing fit work because the woman submit e no see herself like i senior this person so e dey dey rare for you to see um, a woman when maybe e e dey above you for age just few years if ever just a few years let's say two three years let's say one or two years not suppose because when the fraction too much the diff e dey always dey show that mat maturity dey always dey show una know say ordinarily na woman dey dey more matured than man wetin um wetin eighteen years old woman dey do understand and know na im twenty-two years old boy go fit know or understand so how much more e come come senior you with age ah na im be say e go pocket you which means e go too know pass you so e no always dey advisable for you to take somebody wen senior you to be your wife except maybe na just few fraction na be the difference for the age and if your parents accept am because your parents no accept am na war na you dey ask for like you talk maybe if you go dey lis ten to this program now like you talk she get one pikin already she get about six years old daughter she get six years old daughter and uh, uh, she senior she senior you with about uh, four years abi five years so that one na real big fraction as in the the the space dey dey high and apart from that one pikin already dey involved and as a young boy when you be you no suppose to waka for that kind uh, road make you uh, like wetin i tell you say the beautiful ones they never born dem dey still dey belle uh, the more you dey go for life the more you dey see things uh, eh, may not be like say you enter finish tomorrow only you come dey tell yourself say you for no go because you come dey see small small angels for road when dey enter your eye go be like say the one you put for house yeah, e don expire and e no you know e, eh, e no <tsk> i wan take talk am e no meet your standard uh -huh. so may no let something maybe for example maybe sometimes this kind uh, case because such such girls dey always dey desperate to actually settle down because of you know the the the condition wey dem dey dem dey try to settle down by all means and so dem dey try to entice any available person to make sure say dem fit settle down with am so no let anybody uh, entice you with anything maybe e get wetin take dey entice you now maybe dey maybe e dey foot your bill most times people like that they want to foot your bill they want to take care of your bills to just to attract you just to make sure say uh, you you fall uh-huh. they go dey take care of things for you you know that thing go come dey make you dey you call am love meanwhile na lost. as in you just they are just pushing you but no be actually wetin dey your mind because you have to be very careful i no really advise i no advise i no advise because most times later on na wetin people dey always live to regret about na be that my people this na hook up on inform me international online radio and eh, the truth be say um, when you dey go into relationship i uh, will not advise say as a young guy young guy young guy young guy make e be say na somebody wey don already uh, wey senior you na you wan enter into uh, relationship now you wan marry no be even just relationship now you wan marry uh-huh. now you wan settle down with e no really dey advisable except on some rare cases like depending on the condition when dey involved and if uh, uh, both of una go fit uh, cope because uh, most times e no dey always end well so e good make we start something wey e be say we go fit finish and uh, we go fit dey bold to say yes this person na my wife no be say you reach public or you marry am put for house uh, because of uh, you feel say maybe e don dey too matured you no fit take am go out you no fit present am before your friends you know things like that then you come go outside go establish another relationship where you dey fit take that one go occasion take am go out but this one wen dey house you go become uh, uh, housewife or uh, furniture for your for your house while the other one go be party party or party wife or uh-huh. the thing get as e be my people na here we go draw the curtain for today remember say we get list of persons when we dey. Uh, when they our list when they ready for hook up. so in case you want make we hook you up make you just contact us for our number will be 080 686 99339 080 686 99339 na be number one i will take reach us 080 686 99339 na be number one i go take care reach us for this program call us sms us or whatsapp us for the number well till next time make una join us again my name still remain sandra ikekwa salotun.